raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا لقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي قداتين سجنتها قويا كميسا قبني ديهاني جر qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinuu qophii gaachan islaamaatii fi jaarmee bultiiti jalqaba irratti jaarmee bultiitiin eegalla murtii dhaddacha jaalalaa dhageeffannee walitti dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد قبر التربي إيقار ربي فارسين إيقيا في الرحمة إرقما سارة بوسي يا دقي فتوتا تيفي نور الهدى keessaahuu eeggattoota deebi'ii gaafilee tanteessanii takaraa porogiraama dhaddacha jaalalaatii fi hirqicha sunnaatiif ergitan deebisaan deebi'iin gaafilee iyyannaa tanteessanii akka armaa gadiiti. Waa hunda dura bismillaahi arrahmaan arrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Eegaan jeen boodatti. deebisaan iyyannaa tarraa duraa ta warra riqicha sunnaati akki jiru obboleessi keenya kun akkuma ilmi dhiiraa tokko intala dhalaa baratu yookaan intalti dhalaa takkailleen ilma dhiiraa tokko barattee eega walqaalaniin boodatti waan bultii jaariinsaa walitti dubbataniin boodatti anilleen akkuma san anaa ilma gartee. ammaan tana ballaquudhaaf dhihaatee qacale ka umriin tiyya amata kudha afurirraa hamma kudha shanii hin dabrin intala takka odumaan barnootarra jiru jaalaltisiina qabde akka jabaan ka jaaladhute isilleen akkasumaan na jaalatti idduu keenyatti duubaa wanni jaalalaa kun jabaattee haasawa dheeraa wajjiin cafaqachaa turre ammoo iddoo tanatti badiin nurra argamtee daangaa rabbii cabsinee zinaa walitti hin goone oduma haala kanarratti waliin jirru haalli jiruu adda nu baase intala tanaa wajjin eega gartee amal lama addaan turreen boodatti yaanni isiidhaa na dhamaasee hirriiba na dhorkee nyaatanatti busheeyse wahumaan qaraatillee akkumaan itti gartee qo'adhuttillee wallaale. Akkasittiin duuba halkanii guyyaa odoon gartee tilifoona kaanii kaanitti tumu isuma tana iyyaafachuudhaaf jecha akkasitti isii tana argadhe duuba. Akkasittiin hoggaan argadhe itti bilbile yaadde ati si ati abaluu ee ani abalu. mi'aan halkanii guyyaa asii fi hirriiba dhabeetiin nyaatallee wallaalee hirriiballee dhabe. Atii fi nagaa maa jirta nagaya sakkumaan an siyaaduun naadu jirta moo akkami anillee bara akkasuma. Egaa silaahuu bar afaan maakata jedhani karuma abbaan ofi deema. Akkasi gahaarayatti haasawa keenya gartee kagartee dhumiinsa hin qabne ka bakkatti dhaabbatu hin qabne kana. ammas walitti eegalle jecha haasawatti fufne. Arrammoo karaa duriimi karaa intarneetiini ammoo akka waliin jennu nu lachuutu nu lachuu jaarsaa jaartii waliin jenna afaan keenyaan kijibaan ammoo kanuma jennu kanaa wajjin rabbiin akka bultii tana wal nu jaarsisuu fi akka addaan hafnuus if hin beeyne walumaa galattu akkanatti hirriiba wal dhoorkinee yeroo dheertuu akkanuma haaluma kanaa waliin jiraachuun keenya kuni akka xukmii shari'aatti akkam ilaalama yaa obboleeysa keenya waa hunda duraa wanni siin jennu ahkaama shari'aa keessatti gurbaan tokko intala takka niin fuudhajee gaafatee wal baruun dhorkaa miti akkuma san isiillee gurbaa tokko barattee si fuudhuun kana fuutuun fedha jechuun isiirratti haraami miti akkuma san atilleen kabiraalleen xiqqeenya umriitiin gartee fuudhuun shari'aa keessatti dhorkaa miti duuba tanaaf jecha haasawni kee kadhuma hin qabne ka firii hin qabne wal fuuna jettanii ka hirriiba wal dhoorkitan ka yeroo dheertuu kana waliin fixxan odoo gartee maqaas waliin dhawiniin duratti odoo karaa intarneetiin hin tahinis adda baatanii amal lamoo booda walit deebitan suni yeroo hangasan keessatti waan isin jiddutti argamu rabbii tokkicha malee hin beeku namni lama kajaalala shayxaanaa walitti mul'ifatu ka walit siqee karaa daandii akkatti wal fuudhurra waliin keenya waan idduu isaanitti deemu rabbuma tokko beeka nalaalisiin arkaa waan adda addaa duuba tuni yaa obboleeysa keenya tuni jaalalaa miti tun lubbuu fi jala deemu yeroo ofitti gubu akkuma san namni waan hin jirre keessa yeroo ofi gubu booddii sheenaa quba if nyaachu tanaaf jecha wannummaan haasawa jaamu kan intala dhalaatiif gurbaa dhiiraa jidduu deemu kan dhuma hin qabne yeroo hin qabne guyyaa kana akkas taanaa hin qabne jaalala shayxaanaatiin kan deeman kun yoo rabbummaan adda fageessee biyya biyya qaama biyya addaan fagoo addaan jiraatan malee booddi jara kana zinaa walit godhu. Keessaa'u ati yaa obboleessa keenya. Ati ilma dhiiraa ta'uu wajjin. Yeroollee ifitti umrii teetitti yoo ifitti fi gubuullee feete. Intala dhalaa takka nama gartee silaa isii waa gaafatu. Sababa haasawa cubbuutiin dhiira biraarraa isii murtee akka hireen isii dabartuu intala tana goote duuba tanaaf jecha yoo dhuguma saniin wal fuudhiinsi keessa wanni irratti haasoytan ka jiraatu ta'e haasawa ammaan dura dabre cufa rabbii keessan araarama gaafadhaa yoo wal fuunaa deemtan arraa boru odoon jenne ni haa wal godhadha yoommoo niyaan saniin jirre isiinis dhugaadhaan akkas heerumtu dhugaa sitti himu ati immoo haba'aan irra jiru dhugaan sossootee warra isaanii dheeyte isaan gaafachuu ham yeroo gabaabdutti ibsattartee isiillee sattartee karaa halaaliin walitti ka dhuftan isinirraa barbaanna tanaaf jecha obboleeysa arraa boruun jiini deebisaan tun hoggasi geeyse yaa intala tana daftee ni haa godhattee karaa fuudhaatichi gargaluu ni haa godhachuu takka immoo waltahaati akka ati himtuttuu nama barnootarra jiru ilmoo namaa yeroo ittiin gubanii rabbi sodaadhu waan kanarraa intala tana jiruutti hin busheessiniiti dhugaattii mii addaanafa iyyannaan lammeeysaa akka jettu tawarra riqicha sunnaati tanaas obboleeytii teenya tokko akkana jetti ani biyyattiin jiru biyya imaaraatiin jira warri keenya cuftinuu biyya jiran abbaan kiyya kunii hoggaa namni garteetti waa isii isa gaafatanii intala teessan nuu kenni jedhaniin natti bilbilee siin heerumsiisaa bargaa kaanis suma gaafataa kunis suma gaafataa naan ja'a. Sa'abbaa kiyya namnummaan ati dhufaniituma na gaafatanii kunis numa kutaa kunis anuma gaafataa numa kutaa. Namnummaan ati gartee kana keessaa addaan filaa jirtu kun kana kennituuf. Kagartee siitee jettee anan gaafannee sii tahuusaa barbaaddu kun namuma akkamiin ja'an kana kennituuf kun. Intala tiyya namaan si kennuuf kalaal nama jaarratee mana qabu kadachi qabu waan akkanaa qabu naan ja'a. Abbaa kiyya ani bar waan ati itti gammaddu san itti gammadu ittiin jiru ani. Ani bakkiin itti gammadu nama rabbii tokkicha isaa beeku ka adda rabbiif lafa kaayu ka nabii muhammad ergaa isaatii beeku kana kana gammachiisu waa dhabnillee waliin arkanna riskii rabbiiti takka teeti rabbiin waa heddummeessu akkanaan ja'aan ani ammoo abbaan kiyya yeroo nan akkana ju'uun tiyya tuni gurrarra isa yaatu yoo namaan an si jaaladhe kana kadiddu taate du'aayin sitti godhaa naan ja'a duuba tanaaf jecha an idduu kanatti rakkadhe abbaa kiyyaa fedhinnaa isaatiin deemaa fedhinnaa tiyya naan laalu mee maal naa dhaamtanii jetti obboleettiin teenya tuni. Yaa obboleettii teenya wanni siin jennu sii fi fakkaattuu tee cufaa waan dhalaate warreen biyyarraa hojiidhaaf abbaan baasuu obboleessi baasuu eessumni baasuu abbummaan fedhe haa baasu warreen biyyaa bahe cufaa warra kaheetiiti wanni jennuun. namni tokko guyyaa gartaa biyyarraa baaterraa rakkina guddaarra lubbuu siidha akka buufteef beeku qabdi. Ammoo isirra wanni ture silaa ganamaan bultii jaarrachuu. Wanni immoo isii biyyarraa baase eenyu warreen gartaa biyyarraa isii baase hunduuba haadha abbaas haa ta'u kanuma fedhe haa ta'u eega takka isiin tun ala baatee isiin heerumunuman fedhan nama isa nama nama isii barbaadu intalti teenya hojiif manaa baate heerumaan baane jedhanii deebisan maaliif didanii yoo hajjettan taate mee ummata gartee guyyuu silkiitti dhawanii aloo kottaa maallaqa fudhaa jedhanii kan roobni maallaqa akkanatti itti roobu isaanii if quban qabne namni liiraa tana bare yoonii fi intalti tun heerumte roobni maallaqaa kunurraa dhaabbataa sammuu isaanii keessa jira ka dura haadhaa fi abba warri hanga arraan tanaatti ilmoo isaanii adaabaa jiru. Hoggaanii fi namni tokkotti dhufe isaan gaafate cufaawu nuti heerumaan erginee wanni erginee haa carraaqqattuuf. Isiin tun soosa duuba mee maaliinii dachii bitattii maaliinii mana jaarti waan arkattu cufa isaanitti ergaa jirti. Isiin hoggaa as gara galtee isaan gaafattu. heeruma maqaan dhawin akka ilmoo namaatti mana bitadhu dachii bitadhu jedhaniin. Sammoo intalti teenya tun guyyaa akkana hangas nu ergite hangana hangana nu ergite abaluuf hangana ergite maallaqa lafaan qabdu jechuun sammuu isaanii tanatti hin dhaga'amtu. Wallaahi warra odoo isaan kaddamu ar'aan sana gartee biyyoota adda addaa keessatti magaalaa adda addaa keessatti waan gootu wallaaltee karaa irratti shaahii dhaabaa jirtu jira jangarte. tabi imaaraa tana keessas ta'amata kudhan teesse ta'amata afur shan teesse waan qabdu odoo if dura ergitu arra gaafa isiin achitti isaanirra buute hamma gartee keeshinii sii jiidhaa qoriin sii illeen tatti kennan jiitu booda fuulli isaanii hanga san fuulli adi odoo deemuu fuulli isaanii itti jijjiirame intalti tun duuba akkam taatere quba if nyaattee dhukkubni biraatu isii qabee. jiruusi haareetti biyyuma san keessatti shaahii dhaabuu fi daabboo gurguruudhaan karaarra teessi eeysaa dhufte eeysa turtee warri gaafa duraa isiin gargaartu san wallaahi hamaqaa isiin kaafne jira duuba. Duuba akkanatti dabartee kunu haala kanaani jiruun intala dhalaadhaa durummaa isiitiin dardarummaa isiitiin lafeen sii caccabtee daakamtee coraan sii gubatee harki sii shaakarraawii akka dhiiraatti dhalummaarraa baate jechi duuba. Duba tanaaf jecha yaa obboleettii teenya wanni siin jennu. Eega gartaa furmaata naseehaa nu gaafatte. Arra boruun ji'inii hogga gartee deebii isaan tun si geesse. Kara biyyaa jira jiri. Akka waan si dabre umrii waan si hafi kan hangra bumaatu beekaa siitu if beekaa akka dhaqqabattu. mee ilmuma lamaa sadii fi afur illee walafa keeyse if dhaqqabi. Lammeeysa ammoo abbaan kee horii nama horii kana waan akkanaatiif si kenna kajuu san kan ati gartee imaana irraa filatte san ati duuba wanni san wanni ati filatte san wooma shari'aa islaamummaa keeysatti ilmoon namaa filattu wahuma nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam intalaa fi gurbaafis filee لال فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك يا نبينا عليه الصلاة والسلام ديرا في دلا خيستيس ور أرقى في أنقو في قسمة في شنيمة في مالكا في تكيني جل قرى شوفتني خساري ور رزقي ديك وجين إسلام مرة ولد في ملي تناف جج إن تلتي تكغرتي هقا قلتي جارتو دورة وهند دورة نمتيش ربي سجوده إيمان ما فلته achi boodaan waan isarraa irrate gaafa barachuu dandeessi. Sadeessa rabbuma haa sodaatu abbootiin keessaa dhiirti warri gartaa ilmoo isaanii quranya'anii hillima keessa kaayanii akka ijoolleen tun heerumne godhaa jiran dhiiraa fi dhalaan karaa lachuutti warra gurbaa warra intalaatis nama nuti gartee jaalanne malee. Haadhaa fi abbaa irratti nama isa nuti jaalanne maleen heerumtu jechuun irratti haraami. Warri gurbaatis warri intalaa. Jarri lamaan kun bultiin isaanii isaanumaa qaba bultii isaanii. Bultii fi qabrii namni quba qaba. Tana haa beeku rabbi isaan uume haa sodaatanii ilmoo fi nama isaaniif tahe miti. Nama isii tahe wajjin jaalachuu qaban. Yoommoo isiin nama mujirma faasika ka ibaadaan qabne jaalatte haadhaa fi abbaan diduudhaaf mirga qaban. ammoo intalti nama diyyoo filatte ka isiin jaalatte kanaatta yoo gartee ka isaan didan taate duuba maali afree isaan siidhaamu. Ta duraati abbummaan ilmoo fi dhale fedhinnaa kiyya kana yoon guunne siin abaara jechuun isarratti haraami. Rabbi isa uume haa sodaatu. Abbaan isa dhale akkas hin jenneen haatii gartee isa dhalte akkana hin jenneen akkatti fuudhee fi haadha gartee intala tana haa if yaadatu dura innummaan. Tanaaf yoonii fi nama ati jaalatte kasi dura dhaabbatan taate foon kee rahima kee aanaa abbaa keetii cufa walitti qabi abbaa kee ka magantaasii kadhatanii fedhinnaa ta'e kasii guutu gaafadhu yoo ummanni kunis manguddoon atitti himattu sii dadhaban nama tokkoon gaafatinii qaadii dhaqiitii gurbaa jaalatte wajjin ni kaa'eef godhi rabbiin si wajjin haa jiraatu rabbiin bultii jaariinsa gartee urgoytu tagartee xusnal khitaam qabdu rabbiin siif haa godhu siin jenna. Gaafin itti aantu iyyannaa warra daddachaa jaalalaati. Dhiiroo isaanoo maal jaan? Mee haa dhaggeeffannu baa. Obboleettii teenya takka akka jettu. Eegaan bultii jaarradde amat afuriin jira mee jala deema. Duuba nama kana eega bultii wajjin jaarre amat afur wajjin turre. Hamma wajjin turre kana jaalalumaan waliin jirra. rakkoon guddoon na harkaa qabdu ta isinin na fidde waan nama ajaa'ibsiisurra abbaan mana kootii kun ilmuuman fedhu ilmuuma gartee waan ilmoodhaa maqaadhamuun fedhu wannummaan naafi inni itti wal dhibaa jirrus tanuma hanga amat afurii kana anammoo toora amat afurii kana booda rabbiin dandeettii isaatiin ilmoo naa kennee gammadee gammadee guyyaan ilmoo qabe abbaa manaa kiyya kana duba itti hime duuba gammachuu ta'e keessa bar ajaa'ibatti taate hii adimma ilmoo qabde akkana naan jee ee hin jeen yoo ilmoo qabde ani sinii qabeeqi dhaggeeffadhaame yoo ilmoo qabde ani sinii qabeeqi inumaa barbaadeetiin ta ilmoo nattiin dhalle fuudha ati waan feete sii kenneetiin firraasii gabbaasaa naan jee guyyaa san booda fuula isaan agarree tilifoon agartee natti cufate an arraanta na bakkin hin jiru biyya su'uudii keessa makkaan jira. namtichi kun eega guyyaa deemeerraa hanga harraa tanaatti bakka tan jiran quban qabu. Ani biyya tana keessa nama tokko kaniin irratti hirkadhu hin qabu rabbi malee. Akkasumas warra keenya waan kana guyyaa tokkollee itti hin himne gurbaan kun akkasina godhe jedhee. Yoon itti himillee haalee si jaalate dawaa keetii naan jechuun ni mala. Kana ammoo keessaa hoo abbaan kiyya fayyaa hin qabu. Yoon gartee itti hime daranuu fayyaa dhaba. Gurbaan kun akkasina godhe kana jedhee yoon hime. Tanaafin akkaan gaaga amarra isan buufneen abbaa kiyyallee dhoyse akkaan ka'ee biyyattiin deebina jenne karaan cufa tanaaf rakkoo kanaa keeysaan jira mee furmaata maal naa gootanii naa yaaddanii jetti obboleettiin teenya yaa obboleettii teenya ta islaamaa waa hunda dura wanni siin jennu rabbuma kee tokkicha dhabamarraa si argamsiise dura faarsi maal irratti mee rabbiin makkuma kana keeysa ka abaabuun ta'e haawwan kee meeqaantan foon kee cuftinuu biyya makkaa tanaaf hawwii qaban irra jaalatamtuu dachiidhaa kana rabbiin si qubsiisuu rabbii kee galatoonfadhu. Bar dachiin rabbiin itti si qubsiise tun biyya bar jibriil itti bu'uu ture qura'aanaan biyya islaamummaan duratti ifaan itti bahee bar ifaan islaamummaa. Bar biyya nabiin keenyatti dhalate alayhi salaatu wassalaam. Biyya bar masgiida harama harama gartee makkaa kana salaata tokko salaanni fajirii tokko qofni tokko qofa kuma dhibba tokko sii lakkaawama. Mee bakkuma tana keessatti rabbiin si kaayuu rabbii kee galatoonfadhu. Akkuma san fuunummaan keetuu achi keessatti ta'u rabbii kee galatoonfadhu. Rabbii kee galatoonfadhu ammallee ilmoochi keessa si kennu. Ilmoon ati argatte kun bu'aa afreejii ilmi namaa lama dhiiraa dhalaa wal heerumaniiti. Allahu akbar. Ilmoon jiraachuun odoo hormaanni jiraanne dachiin tun daaran baatu. Wanni rabbiin ilmaan nama uumeef dachii tana jiraachisu. Dachii tana gubbatti nama isa gabbaru. Sigalee jiraachisu. Duuba wanni gartaa abbaa mana keetii siin ju'uun ani gartee ilmoo tanaaf jecha siinii kasiin ju'u yoo kanuma dhugaa ta'u dubbiin tun dhugaa taatu taate rabbiin sitti raga. An ilmoon fedhu yoo ilmoo tana kadhal gara qabattu taate siin hiika ta ilmoon dhalleen fuudha kayu si galee rabbiin sanillee ilmootti kennee kainni ju'uun san ta bakka biraan masheenaa meeqa akkasii gara dhiira biraa godheetta ilmoo harkatti duuba. Nama akkanaa rabbiin ni mokkora duuba ammoo nuti wanni jennuun. fakkaataa isaatii wajjin mee maaliif intala tana fuute maaliif itti dabalamta maaliif wajjin ciifta yooniifi wajjin rafuun yooniifi ilmoo kan feene taate biruma jiraattee maan afuunfanne shurufkaa isiidha wajjin rafuu dhiiftee yookaan ilmoo jibbituu taate yaa obboleessa bar ati silaa wanni sirra ture bakka gartee gara qabachuuf aartu rabbii kee galatoonfachuu sirra ture. Inumaa san bira hottee haadha mana keetii gammachiiftee badhaasa kennuuf sirra ture. Nuti wani dhaabnu duuba. Intaluma muslimaa cufaaf warreen bultii jaaruudhaaf hafaagarra jirtan. Namoota mujrimoota ilmoo dhaluun feene hakekeniinaa fi lilmeen isin masheensan kana akka bultii wajjin hin jiraanne. Akka bultii wajjin hin jaarranne. Ganamarraa odoonii fi waa takka keeysan galle an ilmoon fudhaa ilmoon barbaadaa ganamaan itti hima. Ati immoo nasiihaa wanni si yaannu yaa obboleettii ta'e. Arraa boruun jiinii darsa kee waliin qabadhu. Biitii Suudii karaa bante. Wallee ergaan teetuni achi booda achiin dura dhufte na fakkaatti. Karaan gallakkifame karaan baname. Ka asirraa deemus achirraa as deemus dhufu deemte. Ammarraa eegii darsa kee waliin qabadhu karaa biyyaa qaceelis hin jenna. lamme isa gaafa biyyarraa ka'uu deemtu silkii itti godhi ilaan namticha san yoo biyya bakka inni jiru dhageesse an dhufuttiin jira mana naa godhi bakka naa hurfeeysi jeeti itti himi akka jaartiitii yaa dhufe je'e itti gaafatama isarra jiru firra beekee akka si qeebalu ilmoo isaatii wajjin. Sadeessa hoggaanii fi walitti dhuftan fedhinnaa keeta duraan si keessa jirtu ilmoo barbaaduu san. amma irraattiimi waa lama filadhu jiin takka hormaataas jaalattee anjaartii siitee wajjin jiraachuu takkaan hiitee mata addaan qabachuu waa laman kanarraa takka haa filatu. Afreessa yoo inni waan kana cufa hadiiduu ta'e baqqarra biyyatee jirta mataa ol qabadhuutii dubbiitee qaadiin qaadii dhaqii fasqii barbaadi. Wanni nuti abdii qabnu rabbirra warreen akkanaa kadhalaa masheensanii. tumma sheentu isaan tabiraa fuudhanii isiin jiruun si itti dabartee eega umriin kutte ilmoo takka harkattu guddifachuu hin dandeenye warreen warra kanaa jala jiran cufa rabbiin rahmata isaaniif haa godhu kara haaliqaa garagalaa rabbii keeysan kadhaa ummata kanaati wajjin hin dagamina wanni namnittichi hunna fuuteef maali abbaan kee sun odoo haatee fuudhuu baatee akkamitti argata. sa'anii hoo wanni niin mana keenyarraa dhufeef nyaataa dhugaatii uffatan dhabne ilmoo barbaada yoo gowwaan beene tahelleetti hima rabbi waan isin yaaddan yaada keeysan rabbiin isiniif haa guutuu isinin jenna. Kana boodaan gaafilee muraasa akkuma gartee obboleeyyan keenya aadaa godhatanitti gaafilee toora takka lamaa sadii dhuma gartee proograamaa irratti dhiyeessan. Gaafin dura akka jettu jaarsaa jaartiin tokko yoo walitti dhufanii isaanii humaan qabne waliin carraaqqatanii mana bitatanii dachiis bitatanii duuba haati mana kanaa aakiramtee gaa ilmaan qabdi jaarsa qabdi intala tana warri isaanii isii dhaaluu ni dandeeya. Yaa obboleessa keenya ta duraati keessaahuu warreen gartaa biyya alaa jirtan ganamarraa warreen dachii waliin qabdan mana waliin qabdan karaa heeraa fi seeraatti waan kana akka gartee waliin qabdan barreeffattanii lafa kaayyachuun isin irratti haa jiraatu. Duuba namni tokko hagartee intala takka fuudhu yoo rabbiin sodaanne haqana biraan qabdu waa takka illee wanni ni waan kanaan bitee waan kana godhe xiyya ja'a. Yoo nama rabbi sodaatu ta'e warra isaaniitiif himeeti. kunoo darsi kunilleen huccuun tunillee wanni kunilleen tasiiti ani manni kiyya hulaa gartee natti hin banina obboleettii siinaa kennaa jee ilmaan kaa kanaaf gartee nama guddisuus gaafatee haqasii waan jirullee warra isaaniitiin gahe duuba tanaaf akka xukmii shari'aatti haadha abbaan isiidhaa qooda qaban addunyaa tana addunyaa isiin carraayixee. yoo namticha rabbi sodaatee horii hanganaan na biraa qabdii hanganaan wali waan kana godhannee kaimu taate takkaahu idduu isaaniitti wanni katabanii lafa jiru taate haadha abbaan gama lamaanii ka quba qabaatan ta'an namni rabbiin sodaanne yoo wanni akkasii jidduun jiraanne ni kaa'ina ammoo akka ahkaama shari'aatti intala tana warri isaanii dhaaluu dandeeya kana bal'inaan yoo laaluu feetan suuratni isaa ayeta kudha tokkoo. bakka rabbi yuusiikum allahu fi awlaadikum bakka jirra keessaahu wali abawayhi likulli waaxidin minhuma sudus bakka rabbiin juutti rabbiin murtii lafa kaayee waan haati qabdu abbaan qabu rabbiin achi dubbatee achi deebitanii hukmii rabbiin godheen qaadii irratti haqa siidhaa barbaaduu ni dandeeyan. Gaafiin lammeessa akka jettu namoonni lama ka isaan lachuu bultii ijaaranii jiran takkaayuu bultii isin ijaarree isaa taanu. jaalala shayxaanaa takjibaatiin aduun dhiitee amma za'a tana booda deemee ganda dhaquun dandeessu jedhanii walitti sossobanii asuma rafnaa asuma bulii jedhanii garaa jala wal kaayyatan. Duuba jara lamaan kun gaa namni garaa jala wal kaayyate maaltu itti aanaree akkatti gaafiin dhufte tanatti yoo akkisan dhuguma kataawu ta'e ummanni lamaan kun walitti wal saammatee waliis qaqqabachaa. wal dhungachaatu makaa waliin tuqin kasaalli isaanii waliin tuqin akkasitti yoo bulanii ammoo isaanirraa ka bishaan bahu tahe maaltu isaanirratti jira. Dardara tahaan akkam yoo warra fuudhee jiru tahe akkam. Ta duraati zinaan sadarkaa qabdi. Tuni zinaa diqqoo. Zinaa rajmii fi jaldii cafaqqii dardaraa fi intala gurbaa dardaraa fi intala dubraa xiilaa dhibba tokkoon dhuqe irraa kaasanii biyyatti dhalatanii irraa baasan amma tokko hukumii sharcii. Yoo ammoo gurbaanis ka fuudhee intaltinis ka heerumte taate yoo isaan saalli isaanii ka wal keessa galu ta'e jara mudhiigat dachii qotanii awwaalanii dhagaadhaan gandi cufti bahanii ajjeesu. Kuni tawbaa isaan lamaaniiti. Tanammoo isaan dalagan tuni. jildii sanii fi rajmii je'amtu kana isaan hin qabatu garuu jarri zinaa dalagan tagartee cafaqqii fi ajjechaa hin qabne dalaganii wanni isaan irratti jiru tawbaa qulqullii tawbatanii karaa rabbii isaanii dhugaadhaan deebi'anii tawbaa qulqulliitu isaan irra jira. Sadeessa intalti dhalaa takka ilmoo yeroo luusiftu. ijoolleen tuni bulgaas ni qabdii gororaas furriis waa hedduu qabdii huccuu sii tanaa fi kana cufatti waatu irraa argama huccuu tana wanni kunni najisa. Ta lammeessaati warra heerumee ilmoo tana argatu cufahuu rabbiin haa dabaluuf jenna. Ilmoon wanni isiirraa bahu waan ilmoon tun ilaalu yoo bulga taate bulgii kun ilmoo nyaatte yoo ta'e najisaati ni dhiqan huccuu ni miican dhiqanirra. Yoo ilmoo ummaan nyaatiin taate. furriisiiti walaa bulgaasiiti tokko tokkolleenu xaaharaa waa takkallee hin qabu najisaa miti akkasumas salaatu dandeessa. Huccuullee jiraa jijjiirrachuus hin barbaachisu. Afreessaa namni tokko yoonii fi intala saanaa kennee obboleettii tiyya fuudhe hukumii shari'aan maal jedhama. Qabadhaa dubbii tana. Namni tokko gabaabinumaan namni tokko yoo intala saanaa kennee anis obboleettii tiyya kenneef hukumii shari'aan maali? Ta duraatii obboleessa hukumii shari'aati kun shigaar jedhaniin. Shigaarri wal jijjiirraa jechuudha. Wal jijjiirraa gara lamaanii. Kan gartee shari'aan haraam callaa goote kun addaan baay'insa malee uummata kan qabu. Tanaafuu waan kana akka inni itti ta'e warra gartee fagoorraa fatwaa gaafattan kanaa miti akkatti isaan kun amma jirru kuni. namni keenya kun wallaalaa wajjin ilmaan adeerraniitiillee obboleettii ni jedha beekadha. Akkuma san nama waliin guddatanillee obboleettii ni jedha. Obboleeyyummaa gartee dhugaadhaa tan gartee waan kana keessa jirtu cufaa ulamaa irra dhihaatanii waan kana dhugaadhaan keessa ibsanii fi yoo namni tokko ka'eetuma intala tiyyaan sii kenneeti obboleettii tiyya naa kenniin. خوني حكمي شريعات شغار جاني شغارينغا اه والجيجير راجتشو قال لماني ولي خنو خوني حكمي سا الدمان باسو ملي واتكلم مرتين كابو تمسي فتشو فأدام با فتشو داف لقاسني وري ونخن إسان جدو جرت قرا علماء بهاتي لقا جرتو خيس إبسيفي إسان الرابرتشو أبا ورقرتي وانهم بين كان قافتي برتو خارتي وانسان اتهجتو ka qabri isaa oduu addunyaa irra jiru tolchu ka fuula rabbii duratti milkaa'u walumaanuu rabbiin nu haa godhu waxattaa naltaqii deebisa akkanaatiin hanga walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullah
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Maashaa Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu. Beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu. Amma gama gaachana Islaamaa tarkaanfanna.
Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu.
Gaachana Islaamaa sagantaa kana keessatti gaaffilee diinota musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebii quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين مكروا مكر الله والله خير الماكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي I welcome all the people present in this Putra Mosque jalqaba irratti warra as masgida buturaa kan bulchiinsa kaangaar kana keessatti argamtanii fi warroota miliyoonaan lakkaa'aman kan PSTV network irratti PSTV English, PSTV Urduu, PSTV Bangaalaa fi PSTV afaan Chaayinaa irratti nu daawwattanii fi warroota miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka Facebook, YouTube fi Alhidaayaa platform irratti nu hordoftan hundaaf nagaya islaamaa kan taate assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jechaa baga nagayaan dhuftaniin isiniin jechuu barbaada
May peace, mercy and blessings nagaya raxmataa fi barakaan rabbii ol aanee isin hundarratti haa jiraattu turtii waggaa lamaatiin booda gara peerlis deebi'ee dhufuun kiyyaa anaaf kabajaa fi gammachuudha bara 2017 2018 fi 2019 yeroo hedduu dhufee ture sababa weerara dhibee covid-19 kanaaf jecha bara 2020 fi bara 2021 tti haasawa tokkollee godheen hin beeku sagantaaleen yeroo sanatti karoorfamanii turan cuftuu gariin haqamanii gariin ammoo yeroo birootti dabarfamanii jiran alhamdulillah jalqaba bara haarayaa kana bara 2022 kanarratti yaamicha hedduun naaf dhihaate jiraatus alhamdulillaah eega weerarri dhibee kun hamma murtaawee hir'ateen booda kun haasawa kiyya kan jalqabaati ummata peerlis wajji deebi'ee wal arkuun anaaf gammachuudha peerlis mana kiyya kan lammadaa taatee jirti natti fakkaata guyyoota sagaliin dura muftii peerlis kan ta'e daatoo muhammad asirii zeenal caabidiin rabbi isa haatiisu mata dureen haasawa arra taasisu irratti naan mareetuudhaaf natti bilbile innis mata duree zaakir naayik jireenyaa fi seenaa kiyya jedhu naaf dhiheesse jalqaba irratti fudhatuu natti ulfaatee ture sababni isaatis kiyyoo shayxaanaa keessa bu'uu waan hin sodaadhuufi akka hundi keessan beetanitti badii gurguddoo islaama keessatti beekaman keessaa tokko riyaa'a yookiin boona iftuuluudha shayxaanni ammoo addatti warroota milkaa'anii fi rabbitti dhihaatan irratti xiyyeeffata kanaafuu nuti warri daa'ii kiyyoo shayxaanaa keessatti akkan kufneef if eeggannoo godhuu qabna annama waa'ee ifii if dhaadaa odeessee kiyyoo kana keessatti kufu ta'uun barbaadu haa ta'u malee doktor maazaan maqaa gabaabaa muftiin ittiin yaamamu maashaa allah hayyuu beekumsa qabu hedduu natti dhihaata kaayyoon sagantaa tanaa hawaasa muslimaa dargaggootaa fi namoota birootis dammeessuu fi gara rabbii akka dhihaatan godhuu akka ta'eef ibse anis yaada isaatiin waliif gale kun ammoo mudannoo bara 2015 kan wayita abdulaziz xureefiirraa gorsa fudhachuuf itti dhaqee na mudate na yaadachiise akkaan ayyaadutti hayyoota islaamaa ammaan tana lubbuun jiran keessaa akka kiyyaatti caalimni guddaan islaamaa ammaan tana lubbuudhaan jiru sheekh abdulaziz xureefiiti hedduu natti dhihaata an gorsa isaa hedduun qaba dhaabbata maakeenzii yaamurraayis gorsa ni fudhanna isin keessa namni meeqa waa'ee maakeenzii kanaa akka beeku an hin beeku akka addunyaatti dhaabbanni kun gorsa kan nurratti dhaabbata akkaan maqaa jabaa qabu dhaabbanni kun biyyoota addunyaa hedduu keessatti dameewwan garaagaraa qaba gorsitoonni kiyya hundi dacwaan kee akka babal'atu yoo barbaadde waa'ee kee ibsa gabaabaa qopheessuu qabdaa naan ja'an kitaaba waa'ee kee dubbatu qopheessi mata dureenis Dr. Zaakir Naayik ibsa gabaabaa jedhu akka ta'u naaf dhiyeessan. Awwaan kana fudhatu natti ulfaate. Isaan gama beeksisaa fi gabaa irratti ogeeyyii jajjaboodha. Isaan dalagaa isaanii dalagutti jiran. Ani garuu fudhachuu natti ulfaate. Kitaabni kun hojjettoota kiyyaan hojjetamee wayita xumuramu. Alhamdulillah thumma alhamdulillah akkaan gaarii tahee qophaa'e. Qolli isaa kan duubaa jabaadha. Waraqaan isaa akkaan gaariidha. Akkaataan itti maxxanfamees bareeda. Waan addaatu qophaa'e. Haa ta'u malee ani nin sodaadhe. jireenya kiyya keessatti rabbi gabbaruudhaan sawaaba xiqqollee taatu kanin walitti qabadhe if jalaa balleessuun mala je'ee yaadii nama tokkottillee kennuu sodaadhe wayitaan sheekh abdulaziz xureefii bira dhaqu dhaabbata gorsaa maakenzii ja'amurraa gorsa kanaatu naaf kanname je'eetiin itti hime kitaaba kana nama tokkottillee kennuu qalbinnan jaalanneen je'een maaliif je'ee na gaafate anis kiyyoo boonaa na harkaa fi if tuulummaa keessatti kufuu sodaadheeti je'eetiin deebiseef sheekh abdulaziz xuree fi ajiriitu na jalaa baduu danda'a jettee sodaachuun keetuu akka ati boonan qabni garsiisaa naan jee kun tokkoffaadha kitaaba kana namatti kannuun sitti toluu dhabee sodaachuun keetuu boona yookiin iftuulummaaf dalagaa akkan jirre garsiisaa naan jee lammaffaa irratti gorsii isaan siif kannan kaayyoon isaa maaliif jee na gaafate anis akka sosochiin tiyyatan dacwaa dabaltee namoonni beekanii waa'ee dalagaa tiyyaa hubatanii gargaarsiis dabalee namoota hedduu bira akka dhaqqabu yaadameetiin je'een kitaabni sun milkiiwwan an harkadhe hedduu of keessaa qaba badhaasni harkadhees hundi keessatti ibsama suuraawwan bulchitoota biyyaa fi culamaa'ii gurguddoo waliin ka'eetu keessa jira kitaabni kun akkaan bareedaa waan ta'eef hin sodaadhe eega sheekh abdulaziz xureef irraa gorsa fudheen booda garuu xiqqoo tasgabbaawe ta'us kitaaba kana ummataaf ifan godhu je'eetiin murteesse namoota muraasa kan dacwaa irratti hirmaatanii fi namoota kitaaba kanarraa ni fayyadaman je'ee yaade qofaafin harkatti kanne guyyaa sagal dura muftiin peerlis doktor maazaan warri isa jaalatu maqaa kanaan isa yaaman xikmaa walfakkaataa qabatee natti dhufe kaayyoon isaa na harkaadhaa miti yeroo hedduu namoonni milkaa'an seenaa isaanii ni himan kanaaf jecha wanni sun ni dhabama ati ammoo arraba keetiin wayita dubbattu haalli kee hedduun hawaasa muslimaa ni dammeessa haasawa kee keessaa kilippiiwwan gabaabaa daqiiqaa shanii afurii sadii murree irraa qopheessina haasawa guutuurraa viidiyoo gabaabaa baasna sun hawaasa muslimaa addunyaa guutuu keessa jiran ni dammeessaa naan jedhe anis muftii seenaatiyya haasawuu yoon barbaade yoo xiqqaate sa'aa lama na barbaachisaan je'een innis rakkoon qabuu naan jedhe booda irratti yaada inni naaf dhiheesseen walii gale haasawniin irra taasisu zaakir naayik jireenyaa fi seenaa kiyya cabaquurraa kaasee daa'ii beekamaa ta'uu akkasumas hijiraa indiyaarraa gara maaleejiyaa kan jedhu ta'a booda irratti maal haasa'uun qaba je'ee wayitaan taa'ee yaada walitti qabu sa'aa lama keessatti waa'ee kiyyaa haasawee fixuu akka hin dandeenye hubadhe yoo xiqqaate sa'aa shan na barbaachisa hoggaan sirriitti itti yaadu garuu lakkii sa'aa kudhan na barbaachisaan jedhe ammaas yoon sirriitti itti yaadu sa'aa diddama na barbaachisaan jedhe itti aansuun lakkii waan dandahamu miti yoo xiqqaate sa'aa diddamii shan na barbaachisaan jedhe dhugaa dubbachuuf aan sa'aa diddamii shaniif walitti dhaabee haasa'uu hin danda'u amma waan hin godhuu wallaale waa'ee jireenya kiyyaa fi seenaa tiyyaa akkamittiin sa'a lama keessatti haasawee fixa kanaafuu wannin an amma haasa'uudhaaf deemu gubbaa isaa tuttuquu qofa akka ta'e isinitti himuun barbaada garuu waan hin murteesseen qaba inshaa allah ji'oota muraasa as deeman keessatti istiidiyoo tiyya keessatti haasawa walitti fufaanin godha tarii haasoyni suni sa'aa 25 ol ta'uu mala waan doktor maazaan barbaadu hamma murtaawees taatu isaaf guutuudhaaf yaala haasawa sanirraa viidiyoolee gaggabaabaa ni qopheessina haasoyni sun sa'aa 25 yookiin sanii ol ta'a akka seenaan takkallee lafatti naf ni goona yeroo hedduu wanni akkanaa akka dargaggoota kakaasuun hin beeka sababni isaa waa'ee daa'iitiin wal qabatee arrantan ilaalcha lamaatu jira iddoon an irraa dhufe indiyaatti daa'ii jechuun miskiina jechuudha hiyyeessa humaan qabne nama waa'ee beekumsa addunyaa humaan beekne nama madrasaa keessaa bahe jechuudha wayita gara biraa deemnu ammoo bakka musliimoonni lakkoofsaan hedduu tahanitti daawaan maallaqa argachuudhaaf jecha akka hojiitti tajaajila kun fiixee isa biraati maallaqa hedduu kafalchiisan kanaafuu ilaalcha walii faallaa lama qabna inshaa allah tarii seenaan jireenya kiyyaa namoota daa'ii tahuu barbaadaniif fakkeenya taha je'eetti yaada jalqaba irratti waan tokko isinitti haayimu tanaan isinirraa dhaaba dachii tanarratti maallaqa argachuudhaaf jecha daa'iin tahinaa akka hojiitti yoo qabatan rakkoon qabu mindaa fudhatuu ni dandeessan sababni isaa du'aa'iin akkaan beekamtuu taate tan hundi keenya qura'aana keessaa fudhannee yeroo hedduu goonu takka ni jirti rabbanaa aatinaa fi duniyaa xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar jetti yaa rabbi addunyaa tanarratti waan gaarii nuuf kenne aakhirattiis waan gaarii nuuf kenne ibidda cazaabarraa nutiis jechuudha mee namni du'aayii tana beektan harka keessan baasaa maashaa allah mee warri du'aayii tana beektan harka keessan ol kaasaa
Who knows this dua raise your hand
sirritti ol kaasaa
maashaa allah everyone
maashaa allah hundi keessan ni beektan tun du'aayii akkaan beekamtuudha maashaa allah warra as jiru keessaa namni haafizan tahin du'aayiin tun suuraa albaqraa suuraa lammaffaa aayaa dhibba lamaa fi tokkorra tahuusaa namni natti himu jira isin bakka isaan beektan waan ta'eef an isinittin hima aayaa kanaan dura waan ibsamee jiru namni beeku jira harka keessan ol kaasaa du'aayii tana dursee aayaa jiru irratti waan rabbiin dubbate namni beektan harka keessan ol kaasaa
Anyone who's not a hafiz of Quran
mee namni haafizul qura'aan hin tahin kan waan rabbiin aayaa du'aayii tana dursee dhufe irratti dubbate beektan harka keessan ol kaasaa rabbi suuraa albaqraa suuraa lammaffaa aayaa dhibba lamarratti akkana jedhe gariin namaa hoggaa rabbi kadhatu yaa rabbii kiyya qooda kiyya addunyumarratti naaf godhi jee kadhata namni sun aakiratti qoodan qabu aayaa kanatti aansee rabbiin mu'mintoonni warra rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wafil aakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ja'anii kadhatantu jiraa je'ee nu barsiise yaa rabbi qananii addunyaa nuuf kanne aakhirattiis jannata nuuf kanne cazaaba ibiddaarraa najaa nu baase hayyuun tokko du'aa'ii tana keessatti rabbii waa'ee duniyaa yoo kadhattan tokko sadaffaa qofa kadhatuu qabdan je'ee nu barsiisaa jira je'ee dubbate rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wafil aakhirati xasanatan yaa rabbi duniyaa tanatti qananii nuuf kanne kun tokko sadaffaa duraati aakhirattiis jannata nuuf kanne kun ammoo tokko sadaffaa lammadaati tokko sadaffaan xumuraa ammoo ibidda cazaabarraa najaa nu baase kan je'u ta'a kanaafuu tokko sadaffaan duniyaa tanaaf tokko sadaffaan lammadaa ammoo jireenya itti aanu irratti waan gaarii akka nuuf kannuuf kadhanna tokko sadaffaan xumuraa ammoo ibidda cazaabarraa nutiisi ja'anii xiqqeenya waaraa sanirraa maganfatuu ta'a kanaafuu harka sadii keessaa lama aakhiraaf godhama tokko sadaffaa ammoo duniyaa tanaaf goona du'aa'ii akkaan filatamtuu rabbi qur'aana keessatti nu barsiise tanaan tokko sadaffaa qananii duniyaa tanaa ittiin kadhatta lama sadaffaan ammoo aakhiraadhaaf suuratul huud keessatti rabbi warroota qananii duniyaa kadhataniif waan duniyaan qabdu ni kanninaaf garuu aakiratti humaan qaban jedhe warroota aakiraa kadhataniif ammoo rabbi aakiraallee kannee fi duniyaa tanattiis isaan qananiisaa jedhe
All those who ask for the dunya, we give you the dunya, but not akhirah. But those who ask for akhirah, Allah gives you an akhirah as well as this world.
ifaan qulqulloyne ka dukkanamoyu ilaahin nuuf ibse ka hundaa dandayu akka dharri cabdee dhugaaniif abbayu nuura alhudaan ife rabbiin nuuf akayu
Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa aakiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة